Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkundikije ubu nk'uko mubimenyereye umwanya w'ikiganiro muri sanga kaminuza y'uburundi ku munsi wa kane w'indwi iheze yaratangaje icese igice kigiye gutanguza igice ca mbere igice ca gatatu murambararira c'inyigisho za kaminuza ivyo bibaye mu gihe igice ca kabiri c'inyigisho za kaminuza maitrise mu rurimi rw'igifaransa catangujwe mu mezi atanu arangiye kitaratangura neza umuyobozi wa kaminuza y'uburundi dr gaspard banyankimbona hamwe n'umuyobozi azoshira mu ngiro iyo porogaramu ya doctora professeur juma shabani bavuga ko naho uburyo bukwiye butaraboneka iyo porogaramu ya doctora igiye gutangura kuva kaminuza y'uburundi itanguye mu myaka irenga mirongo itanu ubuzima bubaye bwa mbere inyigisho za doktora zitangujwe mbega ikintu catumye izo nyigisho zitanguzwa muri iki gihe n'ikihe akarusho k'izo nyigisho kazoba kahe intambamyi zishobora kuba muri iki gihe n'izihe kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye umuyobozi wa kaminuza y'uburundi dr gaspar banyankimbona mwiriwe neza uh, mushigantahe gaspar banyankimbona
mwiriwe neza frederic murakomeye ngaho
yego nukuri aha n'amahoro yego mbe tutarinze rero gutesha akanya abariko baratwumviriza ku munsi wa kane nk'uko twabivuze mwaratangaje ko mugiye gutanguza igice ca gatatu c'inyigisho za kaminuza dr murashobora kutubwira ico ciyumviro caje gute
murakoze cyane novuga nti ico ciyumviro naho cashizwe ko kuwa kano heze si icyiyumviro cyavutse kuwa kane ahubwo ni icyiyumviro cyavutse igihe hatorwa itegeko risubiramwo iby'inyigisho zo muri za kaminuza nazo byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe aho twatanguye ibyo twise reforme bmd muri icyo gihe urumva muri izo ndome zitatu harimwo b nayo ni bakaloreya harimwo m nayo ni master harimwo na d iyo nayo ni doctora ni ukuvuga yuko rero novuga nti nta gishasha ku bari barakurikiranye uko reforme yatangajwe ahubwo ngira ngo ni intambwe mwishyira mu ngiro y'iyo reforme y'icyo gihe
Dr banyankimbona hariho abantu benshi bashaka kwibaza ko iki gihe ari igihe kigoye cyane rwose aho tuzi ko hariho n'abigisha bo muri kaminuza y'uburundi basigaye bigisha mu zindi kaminuza zo mu bihugu duhana imbibe ikibazo cy'abarimu reka abantu bazoshobora gutunganya iyo porogaramu mu nzu itorero nyinshi gute
murakoze cyane niko ikibazo nibaza yuko atari cya kaminuza y'uburundi gusa kuko ngira ngo n'izindi kaminuza nazo nyine zirafite icyo kibazo kuko burya biragoye kugira ngo urabye abantu bari muri iyi reforme bmd gisaba byinshi cyane kugira ngo rero yaba kaminuza cyangwa iyindi institution yikwize ku buryo biragoye ariko hariho rero ngira ngo novuga iterambere ry'ubuhinga naryo rica rituba hafi kugira ngo ridufashe hanyuma dushyire ingufu hamwe hanyuma dushobore gushika ku byo twifuza ahanini niyo rero twebwe twibaza yuko iyo ariyo nzira ishobora gufasha ni nacyo gituma dufitaniye amasezerano n'amanyani makaminuza atari make ni nacyo gituma twagerageje gushyiraho ibishobora kudufasha kwigisha umuntu atarinze kuvuga ngo araje ariko agakoresha ubuhinga bwa none mugabo agashobora guteza imbere inyigisho nk'uko byari kugenda umunyeshuri ari kumwe n'umwigisha icyo ahaniniya nicyo tugomba gukorera ko kandi nicyo kizodufasha kugira ngo tubishyire mu ngiro nta kibazo murashaka kutubwira za kaminuza muzohora mukorana muri iyo porogaramu nshasha
mu bisanzwe kaminuza tuzokorana ni nyinshi hariho abo notanga nk'akarorero nk'aba hizi za kaminuza zo mu bubirigi zihurikiye mu cyo twita akademi de recherche d'enseignement superieur ares abo turafitaniye amasezerano yo gukorana hariho na ekivara yabo yo mu yo mu ba flama bita vril turafitaniye amasezerano yo gukorana hariho izi universite za Cantadi of the Dakar turafitaniye amasezerano universite y'izambiya turafitaniye amasezerano uh, n'ayandi masezerano menshi nk'ayo twasinye eh, kuri ujya munsi nyene wa kane na universite Marien Ngwabi eh, niyo muri Congo na universite ya Dabome Kalavi niyo muri Benin n'ayandi masezerano rero turiko tura turiko turumvikana uh, novuga nti ni ni benshi kandi ni benshi babishigikiye hanyuma dusanzwe turi no muri ibi bita conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est irimwo ama university ijana na mirongo itandatu dusanzwe turi muri rezo bita ruforomo uh, nayo irimwo uh, ama university mirongo itandatu n'atandatu urumva uh, nibaza yuko ata kibazo tuzogira kuri ico uh, igihambaye nuko twabonye yuko abo tuzokorana badushigikiye kandi batwitabye kuri ujya munsi muri iki gihe hariho abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye haba i buraya haba muri amerika eka bafise inyigisho zikomeye muri za kaminuza eka banonose amashuri bigisha n'amashuri akomeye cyane rwose mbega abo mwaba muri ko murabashikira kugira ngo barabe ko nabo nyene bazogira icyo batereye
mu bisanzwe ibyo twarabyiyumviriye kandi hariho universite dusanzwe dukorana universite yo muri zanzibar isanzwe ifise programme ya doctora y'igiswahili nayo ikoresha ivyo donc la diaspora yaraje aradusigurira uko bimeze aradusigurira uko bakorana aradusigurira n'uburyo bitwara n'uko bigenda ubu rero twebwe turiko turicara tuvyiga iyo ni piste n'ukuri nayo dushira imbere kuko twibaza nayo ko yoshobora kudufasha kuko nk'uko bivuze bariho bariho abarundi bafise ubushobozi kandi hariho n'abamaze kutwandikira batubwira bati turifuza guterera natwe muri iyo ntambuko igihugu giteye nk'uko twabivuze mu ntango hari haheze imyaka mirongo itanu nta porogaramu ya dogitari yari hari muri kaminuza y'uburundi murashaka kutubwira icatumye iki gihe ari cyo mubona ko ari igihe cyiza
bon umuntu avuze ko ata porogaramu ya dogiteri yari ihari niko ngira ngo yari iretse kuhaba gusa iri ngira ngo muri ubu buryo bushasha bwa bmd ubundi ngira ngo kubabikurikiranira hafi murazi yuko mu gisata cy'umuganga hariho porogaramu yasohora abo twita aba specialiste kandi iyo yarakora gushika ngira ngo imaze imyaka ibiri gusa ihagaze byumvikana yuko rero muri ubu buryo bushasha niko ubu niho novuga nti ni porogaramu ya dogiteri nshasha bitunganije gushasha ariko burya sinovuga yuko urabye uko ibihe bimeze novuga nti nta shwa dufise turi oblige kujya muri ibi bintu kugira ngo tugumane la competitivite haba au niveau nationale cyangwa au niveau regionale meme au niveau internationale muri ibi bintu by'isi turuna cyane aho usanga hagezwe ko ibintu bita ekonomi savoir nka univerisite nibaza yuko iyo porogaramu iyo ntambuko tubwirizwa kuyitera
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na jean de dieu jean de dieu mwiriwe neza mwiriwe neza ndabaramukije n'amahoro n'amahoro muri hehe
ndi no muri komine mu butamo ntaya rumonge yego mbe murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane yego yego nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye yego
haheze imyaka atari myinshi cyane hatanguye isisiteme nshasha bmd ariko tugerageje kumviriza nk'iby'abanyeshuri kenshi na kenshi baba bavuga tuhasanga atabigisha muri iyi bakaro ya honyine baboneka none ubona gamutumire mwebwe mwatumiwe ubona iyo dogitora nimwayitanguza kandi n'amaseti aratangura nimubona yuko abigisha bazokena kandi n'ibikoresho na rya byari bikenye bizobananya bikomera mu gukena
murakoze jean de dieu reka tumuha akanya regitore agire icyo avuze kuri icyo kibazo mubajije
ego arakoze cyane randodiye ari mu rumonge avuga ati niko turabona yuko haciye igihe hatangujwe iyi reforme ya bmd ati bakaroreya turabona ko atabigisha bafise ati na masiteri zitaratangura none batindiye kuri doktora ni ukuri nagomba ndamurembeshe jean dodiye niko arashobora kubibaza ko abigisha batahari mugabo uravye ronivo ya bakaloreya hari abigisha dusanga dufise tutari ko dukoresha uko twabwirirwa kubakoresha kubera ko abo biga muri bakaloreya baba bari n'urugero bagezako hariho ibintu toza kwinjiza mu muntu ariko ariga bakaloreya mugabo umuntu ashobora gukorera ku rundi rugero muri ico gihe rero urumva natwe abo bigisha duca turondera ukundi twobakoresha ibi vya masiteri avuze nibyo masiteri niyo novuga ntiziratangura ku bwinshi ariko ngira ngo ntakurikirana amakuru kuko hariho porogaramu za masiteri zishika mirongo ibiri na zibiri zishobora gutangura muri uku kwezi kw'icyenda aho rero naho nyine ngira ngo yogerageza akaraba hano icya dukora nk'uko nabivuze dukora novuga nka nivo y'inyigisho itandukanye cyane n'ibyo abantu bamenyereye kuko ahanini iya igihambaye muri doktora si ukujya mu ishuri kwicara ngo uri kuriga ahubwo n'ubushakashatsi umuntu akora muri icyo gihe ahanini iya abigisha benshi baba bari kuri uwo munyeshuri bamutonze ko ahubwo n'abamufasha gukora ubwo bushakashatsi urumva rero yuko ibyo ngira ngo bitazobatwara umwanya muniniya ku basanzwe bariko barigisha muri ibi canke biriya twebwe twaravyiyumviriye cyane twarabonye koko yuko bishoboka aha bavuga ati masere none zitanguye mu icyenda doktora nayo ikaba itangujwe mu kwindwi ati ibyo navyo ni biki twebwe twararavye ni ukuri hari abantu benshi ngaha duhereye n'aho iwacu nyene ngaha muri kaminuza y'u Burundi hariho benshi bafise amanivo ya masere kandi bari pre prepare kwinjira muri doktora abo rero nibo ahanini yacu tuzokwakira ubwa mbere kugira ngo tubafashe ego reka duhere ijambo Lionel Bizimana Lionel mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe ga Lionel vuga cyane tubumve
gutumbura ego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo cy'iwanje ego
amafata umutumire aho iyo sisiteme shasha ya bm zitanguriye urabona ko yazananye n'ibibazo kuko gushika n'ubuye abanyeshuri ba kaminuza baracabaza ati mbega twebwe tuzoheza iyi bakaloriya tuzobiki ugereranije na sisiteme ya kera ya lisansi mwe nagomba kubaza iyo iyo doktora baheruka gutanguzwa ukuntu diplome izo ubureme izo ifise ugereranije n'andi ma n'andi madogitore katangwa mu bindi bihugu bitandukanye nk'abahora bajya kwiga hanze ubu baziga mu Burundi uvuga ko iyo diplome yari izo ifite uburemere bungana n'ubwaho n'abahora bajya kwiga hanze ishobora no ku no gutuma umuntu akora nk'akazi ahantu ari hose ku isi ari
murakoze lionel bizimana reka mushikantare gaspar banyankimbona kwicura kuri icyo kibazo
ego arakoze cyane lionel avuga ati jewe mfise ubwoba ati doktora ninayica ubwo ntizoba ari doktora yo mu burundi ndoshobora gutora iyo doktora nkayijyana hana hariya aho rero nibaza yuko ico ni ikintu gihambaye cyane kuko natwe twarabikoreye ko navuga ko muri modere twebwe twisunze twisunze ro modere dore kore doctorale nk'uko idefini muri iyi reforme bmd nayo iyo reforme bmd benshi niyo bisunga sinza kugaruka iyo byahereye mugabo ubu mu bihugu byose niyo bariko barakorera ko hanyuma ikindi novuga ni uko twebwe uko bitunganije muri iyi ekole doctorale yacu ni ukuvuga tuzokora ibyo bita koporomosiyo amakotitere cyangwa amakodiporomasiyo bivanye n'amakaminuza turi ko turakorana ni ukuvuga yuko umunyeshuri azoba ari yari ensikiri ngaha muri dogitara muri kaminuza y'u Burundi azoba afise umuporomoteri umufasha muri ayo marosheshe ariko arakora muri kaminuza y'u Burundi ariko n'uwo mu yindi iniverisite dusanzwe dukorana nuvuga yuko bishitse twebwe tukaba tudafise laboratwari yikwije muri iki cyangwa kiriya ibyo adashoboye kuronka ngaha azobwirizwa kubironka muri iyo laboratwari y'iyo universite itunganije ni ukuvuga yuko hazoba icyo twita mobilite ibyo rero byari bisanzwe bihari hari ibyo bahora bita amadoktora ankandwishi aho umuntu yagenda akagenda muri univerisite y'uburaya akagenda akamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka agasubira akamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka mu nyuma agaheza mu bisanzwe modere ni imwe ariko igitandukanye ni uko azoba afite insitirisiyo ngaho iwacu hanyuma abo bapomoteri babiri nabo nyine bazobonana bazomukurikirana ku buryo ro diporome izosohoka izosohoka ari diporome ya dogitora otantike umuntu ashobora gukoresha mu gihugu icyo ari cyo cyose izoba ikozwe ikurikije amategeko abantu bose bisunga iyi reforme bmd bakoresha haba ari mu bijyanye n'amapiblikasiyo n'ibinyanije bihambaye haba ari mu bijyanye n'amarosherishe uko akogwa n'ukuntu atangazwa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emanuel emanuel muriwe neza muri hehe emanuel
ndi kukiryama mu ntara ya bururi yego me murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza umutumire ni dr gaspar banyankimbona regitore wa univerisite y'u burundi duga ku ijambo
ikibazo wajyana n'ifita urabona iyo emudef ni inyigisho nshyashya zaje zikura igisata bita rmd hanyuma none ko mbona paroleya itanguye umaze gusohoka poromosiyo zibiri none iyo maseri doktora bazanye bavuze yuko hari abanyeshuri baza bari pure ubwo yinjiramo none abo ko batize bakaloreya abize bakaloreya ni ukuvuga ubu barindiriye kuja muri masere rero byumvikana yuko hari abanyeshuri bari muri masere baza baheje masere bagomba kuja muri iyo dogutora none muri dogutora ya masere nta bintu bishasha bahinduye nkakuja bahinduye ivyo muri rmd hagira pmd kigira kabiri rega ko nabonye aha muri bakaloreya hari amagreve menshi ajanye n'ukuntu ibintu vyari biteguye bigatuma abanyeshuri bavuga batiteguye nabi abarongozi nabo batiteguye neza hakaba imari nyinshi zapfuye mbere hariho n'imyaka myinshi yagiye iba anije ubu ibyo maseri na dogitora bazanye byarateguwe neza barasuzumiye neza bararaba yuko atangorane bizava bitera byobyo hanyuma ikindi nacyo mbega none kubera iki buguruye dogitora hanyuma maseri batarayugurura igira gatatu nacyo namubaza zose bazoseregisiyo na gute izi poromosiyo zibiri zo muri bakaro yazicaye muhira mu kuzoja muri masiteri ibyo bibazo nari
yego me murakoze ebanubera ikibazo cya kabiri ni ikibazo mushirantahiga gaspar banyankimbona yamaze kwishura ikibazo cerekeye niba gutanguza doktora masiteri itaratangura neza aricyo icyo kibazo yacishuye nibaza ko atorinda kukigaruka ko ariko reka tumuhe ijambo agira icyo avuze ku bindi bibazo mubajije ebanubera mushyantare banyahimbona
arakoze manuel ari mu kiryama ati iyo bijya hose nibaza yuko ibyabaye kuri bakaroreya by'uko abantu bavuga ati ntibiteguye neza bagahari abandi ati biteguye neza ibyo mwarabyitondeye ngira ngo mwarabitoreye inyishu ni ukuri ni umuremesha niko harabaye utugorane muri bakaroreya ariko no gutegera yuko igihambaye nuko reforma abantu bayumva kumwe ubu sinokubwira ngo nta ngorane zohaba ariko izoba zoba ari ingorane zisanzwe zishyirwa mu ngiro atari ingorane ziza guhagarika iyo reforme aha rero nkamuremesha ndamubwira yuko byose byarizwe ingorane zabaye muri bakaroriya zarakorewe ko duheruka no kugira evaluation yayo ubu rero porogaramu za masiteri zarakozwe zaraciye mu nzira zibwirizwa gucamo kugira ngo zemezwe ubu zirarorereye kujya mu ngiro ni nacyo kimwe na na ekore doktorale nayo nyine yaraciye mu nzira ibwirizwa gucamo kugira yemegwe ubu rero nibaza yuko ni umuremesha ariko yagize ati mbega izo poromosiyo za bakaroreya zibiri ziri muhira nabwo muzozihitamo gute icyo yibagiwe ni uko atavuze n'ayandi maporomosiyo menshi y'abandi nabo bagize lisansi kandi nabo nyine bifuza kugira porogaramu y'amasenga twebwe twarabirabye dusanga urabye ababyifuza bose nta kuntu umuntu yobatandukanya kundi atabakoresheje ikibazo aho rero yomenya yuko mu kwinjira muri porogaramu ya masera umuntu azokwinjira akoze ikibazo kandi akagitora hanyuma agitoye rero bazoheza bige nko kuri abo basanzwe barize lisansi ya kera barabe yuko muri ayo maporogaramu amaporogaramu ateguwe muri masiteri hatarimwo ibyo baba barize batorinda gusubiramwo ari naho hari itegeko ry'umushyikirangagi ryasohotse rivuga yuko abiga masiteri bagize lisansi ya kera hariho abashobora guhera mu mwaka wa kabiri wa masiteri
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na maxime muriyo neza maxime
mwiriwe muri hehe
yendi mu ntara ya muyinga muyinga murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego turafite ikibazo yego
yego murakoze wagira tubanze turamutenya kubaha umutumire arabumva
ikintu nagira namwibarize nagira nabaze ko iyo poroje baba barateguye bagiye bashyire mu ngiro ko baba barize amafagitire musanze anteprise cyangwa iporoje umuntu yaterwa kubanza kwiga baze ko baba barabaze bambwire force cyangwa sebrese baba bafite kugira ngo bazoshike kuri objectif bo baba barihaye ubu tumenyereye n'iyi sisiteme ya fondamentale ukuntu yagiye ibaho ntiyabayeho twarabona ko musanze uraje yari impuzenyi nziza cyane ariko tuba turabira badusanga barantisipiye baje bayishyira mu ngiro ariko hatari bwagire kuko uri turaraba onivo de materiyere na resuruse zimene wanashaka usanga gushika uno munsi bitaraboneka nagira ndabaze ati mbega iyo ekore dogitari iyo bagira bagire barafite ibikoresho bikwiye kugira ngo bazoshobore gushika ku kwihangira bo baba barihaye atangwa wenda nyinshi biriwe barahura ikindi nacyo ni uko naho n'abandi bantu badushikiriza ikintu ikintu amakenga no bansise ko atanga ubu zoba ziri inyuma yiwe ntizategetse bamwe bamwe baba bashaka kugira baci bagende bave nko ku butegetsi babanje kuronka izi mpapuro z'ubu badogitora zitabagoye baciye muri mu gihugu cy'iwabo no leta yacu y'uburundi kuko bo benshi usanga bifite amadipoma ugasanga banashaka n'iy'amanyanga baba bashaka byose batazodogitora kugira ngo ejo cyangwa igeze bazohave izi mpapuro bazitwaye
murakoze maxime mu kanya arabaha nyisho kuri ibyo bibazo naho harimo ibibazo byamaze kwishyurwa reka ariko tubanze duhe n'ijambo clement clement mwiriwe neza
mahoro cyane muri hehe clement
kirundo mu burundi yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ndaramukije n'umutumire wacu arabumva
ego ibibazo jenalisisi nashaka kubaza neza niba koko uburyo bategekanije bwo gukora ibyo bintu bya metirize aha mu burundi none se kuki batabitanguje kare kandi mwumva uburyo bari babufise natwe abashomeri murabona aho bitugeze sinzi yuko hari icyo bategekanya kugira bizoce bisahiriza nabyo nyine cyane bafite iyindi migambi bategura yuko abazoba barangije ibyo bya metirize yuko hari ibintu sipesiyare mu bazoce babaha bakora sindabizi ibyo bazoba barangije
murakoze clement ibibazo yajijwe na maxime na clement ni ibibazo bisa n'ibyari byishyuwe gatoya ariko reka tumuhe ijambo ko mbona byose bishimikiye cyane cyane ku buryo reka bigashimikira no ku ntambamyi zishobora kuba muri iyo porogaramu nshasha recteur muduge ku ijambo
ego murakoze maxime muyinga ati ibi bintu ntibihava biba nka fondamentale ataho wabona yuko porogaramu imeze neza mugabo bakaba bayitanguje hataragera ati uburyo bw'ibikoresho buriho ati izo diplome zizoba ziri diplome ziri otantike nibaza yuko icyo namubwira maxime ni uko yomenya yuko iyo diplome ya doktora ahaniniya nk'uworaba uko ibintu bimeze haba iwacu cyangwa ahandi akenshi usanga ari diplome nyine zica zikoreshwa muri novuga nti muri enseignement superieur mu ma universite abo nabo rero nibaza yuko batokwemera yuko baza kuronka amadiplome atariyo ibyo rero icyo nagisubiyemwo ica diplome na karite ya diplome diplome izoba yisunga uko izindi diplome zisanzwe zitangwa haba muri afurika cyane n'ahandi aravuga ati none uburyo buriho bimeze gute abo bigisha bariho ngira ngo nyamba bakurikirana amakuru avugwa ngira ngo bamenya yuko n'aha muntu uzeye abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turimo bafashe icyemezo cy'uko aka karere kabaye icyo twita espace komedanse nyamasoteriyeri babuze espace kome rero ngira ngo benshi ntibabyumvise ni ukuvuga yuko abantu abanyeshuri n'abakora muri za kaminuza baba barekuriwe gutembera no gukorera aho ariho hose ibyo rero ni ukuvuga yuko twebwe n'ibyo dufatira ko nk'uko nabivuze yuko umwigisha aho ari hose twebwe tumukeneye uburyo bwaba uburyo bwa laboratware cyangwa uburyo bw'ibitabo aho buri hose twebwe tubukeneye tukaba dufitaniye amasezerano n'abo bantu nta nkeka y'uko ubwo buryo tutabushyikira twitwaje ayo masezerano ni ukuvuga yuko ubu ni ukuvuga ko bonabitegera kuko uburyo bw'itumatumanako uburyo bwo kumenya ibyo uwundi afise uburyo bw'imigenderanire ubu bwanisunuye umuntu afatiye kuri ibi iterambere ry'itumatumanako clement rema w'umukirundo nawe yavuze ati none ko twumva uburyo mwari mubufise kubera iki mutatanguye kare aravuga ati none abo bantu bazogira amamasiteri none mudaca mubarondera ibyo bakora ubushomeri n'iki ngira ngo duhava ducanga ibintu ariko gusa icyo namumenyesha ni uko iki kibazo cyarizwe cyatanguye kera guhera muri za demiri duze demiri tereze cyari ko kirigwa muri demiri katoroze cyarahatwe gushika kirasagarara gatoya uyu munsi rero caribwe ku buryo navuga nti turiteguye kandi nta nkeka y'uko tuzoshika tuzoshikana iyo reforme ku ntumbero yihaye bagiriraho itegeko rigenga mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na professeur atanaze gahungu yigisha muri universite chicago state university mwiriwe neza atanaze mwiriwe murafite ikibazo munase cyiyumviro twatumiye recteur wa universite y'u Burundi uh, dr gaspar banyankibona akaba ariko avuga cyane cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza cyatangujwe icese ku munsi wa kane mu burundi
ego nagira ntangure gu kuramutsa umushyitsi mwatumiye jewe nitwa atanazi gahungu nkaba nkora kuri universite ya chicago state university muri chicago eta ya illinois nagira icyo nagomba kubaza kumbure bashobora kuba abandi bakibajije iyo iyo universite igombye kongereza icyo ni ukwita nivo ya education bica mu muco twita agence ya akreditasiyo rero nagira mbaze ubwa mbere ko umushyitsi yo tusigurira iyo agence iyo ariyo iyo izobaha itanga urwo ruhusha rwo kugira iyo nivo yihinguye hanyuma nkagomba kubaza ibyo iyo agence yoba yarasabye mugabo ntagombye gusubira inyuma nagira bwa mbere mbanze gukeza universite y'u Burundi kubona ishoboye gushika kuri iyo ntambwe universite yatanguye kera rwose nibaza ko iri mu ma universite yo muri afurika isanzwe iriho kandi ikomeye ahubwo byari bitangaje kubona dushitse muri uyu mwaka itarashobora gushika kuri iyo ntambwe yo kugira kuva kuri kuri bakarore ya gushika kuri doctora nibaza ko birakenewe rwose icyo rero nagomba kubaza gusa n'ibyo bya agence ya accreditation n'ibintu iyo agence yoba yarasabye universite y'u Burundi gushiramo kugira ngo ikwize byose nibyo nari mfise rego mereka tumwe ijambo umushana he Gaspard banyankibona
arakoze cyane mugenzi wanjye atanaze gahungu umwigisha nkanjye aravuze ati ugomba kugira ngo wongere ko nivo ubwiza ko nka akreditasiyo niko ibyo n'aho iwacu i burundi niko bimeze iyo agence sinzi ko noyita agence dufite icyo twita komisiyo national de l'enseignement superieur eh, niyo itanga urwo ruhusha Eh, nabyo ibisabwa biroroshye cyane biri mu itegeko eh, rishyiraho eh, biri muri dekire sambare zero sisi di duze janvier demiri kenze eh, rishyiraho ekole doctorale mu burundi kuri article nefu baravuga bati eh, imbere y'uko urekurirwa eh, kugurura eh, icyo gisata cya doctora ubwirizwa kwerekana amategeko akugenga ni ukuvuga yuko werekana amategeko akugenga ayo twarayerekanye ubwirizwa eh, kwerekana ama amasipesiyalite yo foromasiyo ugomba gushyiraho eh, intumbero afite n'amaporogaramu ari muri sipesiyalite iyo ari yo yose ibyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana eh, les equipes les centres laboratoire de recherche ibyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana une liste de ressources humaines suffisante abigisha assorti de dossier contenant des précisions sur leur grade et leur qualification ibyo twarabikoze eh, ariko aha- aha- aha twaratanze eh, eh, n'urutonde eh, rw'abapartenere bacu bemeye kutwakompanya eh, kugira ngo twuzuze aho twoba ah, tutiyujuje nka neza hanyuma ubwirizwa kwerekana icyo bita ah, plan de financement ah, pour le fonctionnement ah, y'iyo ecole doctorale eh, nk'ibyo bita amabije de fonctionnement y'amalaboratoire n'amasantere de recherche eh, ibyo oh, twarabikoze Ah, baravuga kandi kuri article ya cumi n'indwi yuko ah, umuntu ashobora kugira ekore doctorale ari umwe cyangwa akayikorana n'abandi ariko muri icyo gihe aca yerekana amasezerano ah, yo gukorana n'abo bandi binjiranye muri ibyo ah, muri iyo porogaramu muri iyo porogaramu yo gukora ekore doctorale Ah, nabyo ah, twarabikoze abo bandi bemeye kuzoduherekeza ah, dusanzwe dufitaniye amasezerano Oh, twarayerekanye eh, turayatanga eh, barayakorera ko oh, hanyuma baraheza baratwemerera imbere y'uko tukureka uh, professor hatanaza muranyuzwe n'inyishu babahaye oya iyo nyinshi iraryoshye rwose ahubwo nari nicyo gituma ariko ndavuga nti none ibyo byose bakaba baramaze kubigira kuko hariho n'ayandi marivese nka twebwe iwacu yaratanguye yagiye kuri doctora muri iyi minsi baratubajije ibyo byose ah, bati mbega none murafise ayo resources zimene zikwiye murafise le resources za- z'amabiblioteke mwa- kugira abantu bashobore kugira ah, kugira recherche murafise ya- ah, muri za biblioteke yanyu birakwiye murafise abo muzogira cooperation hanyuma murafise abo bantu bazoza kuraba yuko ibyo byose bikwiye oya jewe ahubwo na nagira ndabakeze ndababwire ko nezerewe rwose kumva iyo ntambwe bayishizeko bayishitseko sinzi igituma bari bararindiriye gushika muri muri uyu mwaka sindabyumva byari birakenewe rwose murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean jean muriwe neza
muriwe neza Eh, muri hega jean
ibujumbura mu burundi murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ndaramushyize umutumire arabumva duga ku ijambo
yego ndamuramushe none ndamukeza ko iyo ntambwe imigasiro y'uburundi iteye hama nagoma ndamubaze akabazo kamwe jewe mwaje ndi mu bahaciye muri sisiteme nshasha ya bmd yavuze ko igihe bazoza bagiye muri iyo sisiteme ya, ya masere yuko abari baba bafise amadipolome ya kera bazoshikira nko mu wa kabiri tufate nagoma nshaka ako kibazo cyari cyabajije ubwa mbere sinana- sinarose umuco ni iyihe dogere baha iyi bakaloriya twebwe duhabwa ubu n'iyo lisansi ya kera yari ifise ikindi kibazo nta- ndamubazaho nyine ni uko tumenyereye henshi iyo umuntu arangije amashuri yaba anayisumbuye turashobora kugira romizo zo diporome muga ibyo tubona ubu kuri iniverisite y'u Burundi imyaka igiri kwira ibiri aba- abari muri iyi sisiteme nshasha ya bakaloriya bahejeje imyaka yabo ariko diporome zacu ntituzazibona hazobaho ibikorwa byo gutunganya loni zizo diporome n'ibyo bibazo nari bifite murakoze murakoze jean reka tumuhe akanya agire icyo abishyuye
arakoze yohani ari kubyumbura avuga ati aya madisome ya lisansi na bakaroreya arangana atandukaniye he ko twumvise ngo abize lisansi ya kera barashobora gutangurira nko mu wa kabiri dufate nk'uko yabivuze nagomba ndamubwire nti icyo kibazo cyarateye ingorane hari mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu cumi na kane cumi na gatanu kandi cyaratorewe n'inyishyu bavuze bati bakaroreya ifite ekibaranse adiminisitirative ya lisanse ya kera mugabo bamenye yuko ngaha apwe none vokegarama kuko na perere kivaranse akademike aho rero badahereye hamwe ngira ngo bacyategera icyo bisigura hanyuma ahavuze ati barashobora guhera mu wa kabiri niko mugabo sonepa sans condition ayo makondisiyo nayo adepanda na filiyere adepande na porogaramu wakurikiye ubwa mbere adepande na porogaramu uzoheza ugakurikira yanavuze ati poromosiyo zibiri zirasohotse turarorereye amadisome ntituyabona romizi zobaho uramubwira uti byarabagoye gato diporome barazitanze ariko bahaye aba mbere gusa aba hari ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka igihe twugurura ikese uyu mwaka w'ishuri turimo niho twahaye diporome turatanga n'agashimwe ku bantu banyeshuri bashyira ku icumi babaye aba mbere muri poromosiyo ya mbere ya bakaroreya ibyo rero tuzobikurikira niko ntabo bideha harabaye ingorane nk'umwaka usanga wabaye muremure mugabo uwo mugirwa natwe turawufata nka nta kibuga yuko igihe cyose bizaba bishoboka tuzawukora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na lionel ndayizeye mwiriwe neza ndayizeye
amahoro cyane turabaramukije namwe n'amahoro ngaho kuri voie d'amerique n'amahoro turakomeye namwe muri aho
ego n'amahoro cyane ego nagira ntangure gushimira cyane ego cyane cyane abajenalisite kuri voie d'amerique ukungene ubona bategereza babalansa batumira bya politiki ugasanga bakora heza ijambo mu by'indero urabona naho ko badabisiga inyuma ni ikintu gikomeye cyane nagira nongere nteze kandi kaminuza y'uburundi nongere ndamuramutsa uwo murekiteri wa kaminuza y'uburundi
barakumva urakoze ku keza ijwi ry'amerika ego hama nagira mbaze nagira mbaze umuyobozi wa kaminuza y'uburundi twari tumaze iminsi turaheze igihe ibyigwa bya metrize bitanguye aho mu burundi mugabo bikaba bitaratanguranye n'izina turagira tubaze esike by'ukuri ni ni ibyo byigwa mu kubishyiraho si ukugwiza umurongo kugira bibeho canke ni ukubishyiraho hama mwongera mubishyira mu ngiro kuko turabona igihe kirekire giheze ibyigwa bya mamasiteri bitaratangura by'ukuri cyangwa mugomba kumva yuko mwagiye kurugero rumwe n'ibindi bihugu byo mu karere cyangwa ayandi amakaminuza akomakomeye yo mu karere mugomba kubishyira ku rugero rumwe bibeho bitariho cyangwa hariho izindi mperekeza zo gutangura ikintu kigiyeho kigaca gitangura ese ntitugiye kubona yuko iyi dogitora nayo igiye ko mwayitanguje igiye kumara amezi n'imyaka n'imyaka idatanguye nk'uko ibindi mwabi mwabitanguje ikigira kabiri turagira dusabe yuko ko mwabitanguje ko nzi yuko igice cya dogitora gisaba uburyo bwa bw'ubushakashatsi hariho amalaboratware akwiye ameze neza nubwo ari favorable ku munyeshuri ariko aragira iyo dogitora hariho amabibiliyoteki akwiye ameze neza yo kugira umuntu ashobore gukurikirana ibyo byigwa neza ata kibazo twakwibaza yuko njye nk'umuntu w'umunyeshuri ahejeje na jewe kaminuza nari nshaka kuzogira iyo ubwo rwego rwa dogitora sinzoje mu mahanga ariko nzobigirire mu gihugu cyacu cy'u Burundi twashaka yuko ibyo bintu mwobishyiraho by'ukuri bikaba ibintu byiza hamwe atawundi umuntu ashobora kuza ahurumbira mu mahanga mugabo ibintu byose akabikorera ngaha mu gihugu cyawe cy'u Burundi murakoze cyane murakoze Lionel Ndayizeye reka tumuhe ijambo recteur agire ica yishuye
arakoze cyane ndayizeye nuko atavuze aho ari yaba ari hafi numvise yabarije byinshi nasa ndamutuma ko agashika ngaha tukamwereka ibitari n'ibihari kugira ngo atekane ku mutima nyamba ari umukandida potensiyeri kuri iyi kore ya dogitora ngira ngo icyo nicyo cyo muremesha kuko biragoye hama yavuze ati none ubwo ntimugomba guterura iniverisite ngo muyitereke ku rugero rw'izindi mushyiraho ibintu bitahari ariko imbere yo kuvuga ibyo yabanje aravuga ati none uwo mwanya wose twarindiriye bivuze gute ntiyigeze bazi igituma uwo mwanya bawurindiriye kuko ari ugushyiraho kugira ngo bibeho bitahari ho byari kujyaho ubwo nyine reforme igitangwa ariko twaritonze turaraba ibishoboka hanyuma n'abadutwara baradufasha ni nacyo gituma navuze yuko ibyo byose dutunganya tubicisha muri rujya rwego navuze rwa kiresi bakabanza bakabitosora bakaraba koko ko ari ibintu bibwirizwa kujyaho kandi bigirira akamaro igihugu ni ukuvuga gukorera hano muremesha ntituri ko turabesha abantu twebwe ngaha tukubesha turimwo ahubwo turi ko dukora kugira ngo duteze imbere ubumenyi mu gihugu aha rero n'ukuri ndayizeye abyumve akaba atanyuzwe azoze andabe ngaka nkarabu uwo ari we wese amusigurire yavuga ati none amaraboratwari amabibiriyoteki ibiki niko uri kuravuga uti ngoma ntanguze doktora ntushobora guca uyitanguza mu novuga mu bisata byose mu mwanya umwe ntibikunda hariho ibisata aho bizoshoboka bishoboka n'ubu hariho n'ahandi bizofata umwanya ariko mugabo twebwe tukaba twatanguye icyo nicyo gihambaye ni ukuvuga yuko ndamubwiye nti turafite amaraboratware yo gushyigikira doktora mu ma mu bitata byose biri muri kaminuza y'uburundi uyu munsi aho naba ndamuhenze mugabo hari haho n'ukuri tubifite kandi bishobora gushyigikira doktora ubu nyine muri uyu mwanya ni nacyo gituma rero twahisemo yuko twabitanguza
leonel ndayizeye yari akiri ku murongo murashaka kutubwira aho muri regitore yari yasabye kumenya aho intara muba murimo
ego ngende bujumbura ye indi mu burundi bujumbura cy'ubuganga alo alo alo
alo ati ndi bujumbura ndi mu burundi bujumbura niho ndi yego rekiteri yaguteye akamo kugira ngo aze gusigurire neza iyo porogaramu ya dogiteri
yego murakoze cyane murakoze mwese reka duhe n'ijambo kandi heriya heriya mwiriwe neza heriya muratwumva
yegome turabumva neza cyane ijana ku ijana muri hehe ga heriya
ndi bujumbura mu burundi akazina kanyu k'ikirundi
nitwa nsengiyumva elias nsengiyumva murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndamuramukije n'umutimiro ndamuhaye mwiriwe arakumva duga ku ijambo
hama ni byiza kuko n'ubundi imyaka mirongo itanu iheze jewe ni nariko ndibaza ko n'ubundi bari baratebye urumva na twebwe abanyagihugu bato bato tuzohatorera akoyokwe nashaka ndamubaze ihangiro muri icyo gisata rihaye nko gushyika nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bya bindi bita video venti venti senke kugira twumve yuko nk'abanyagihugu nka twebwe tuzoba dusigaye dufise abantu banonosoye uwo mwuga hanyuma bagaca badukurikirana tutababaye akabazo kanjye nako konyine murakoze ku mwanya mumpaye kuri radiyo ijwi rya amerika urakoze gushima eliya urakoze no kuba mubajije ikibazo reka tumuhe ijambo mushintahe gaspar banyankimbona
arakoze cyane kubaza icyo kibazo niko twarihaye ihangiro mu gutunganya iyi porogaramu ya ekore dotorale icyo twafatiye ko by'agateganyo ni uko gushyika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri twoba dushoboye gusohora amadoktora mirongo ine n'atanu akorewe ngaho i burundu ariko ibyo n'ibiharuro twihaye by'ibanze no kuvuga yuko bishobotse bikagenda neza twona birenza aho niho twafatiye hanyuma yavuze ati none umunyagihugu twebwe azoshikirwa gute bizogenda gute twarabyiyumviriye nacyo gituma mu gutegura novuga nti ibi birori byo kugira byo kugurura ikese iyi ekore dotorale twashyizeho ni konferanse interinasiyonale iyo konferanse interinasiyonale nayo yari iri kiraraba uruhara rw'amakaminuza muri afurika kuko twari twatumiye abantu batari bake uruhara rw'amakaminuza mu gushyira mu ngiro ihangiro ry'iterambere ibyo bita ama objectif de development durable aha rero twararonse abantu batari bake badufashije kuko ni ikintu gihambaye navuga nti kaminuza y'u Burundi itari kuyikorana hariho ibiyikurira baraje ngaho baradufasha hari ibyo twize kuri bo baranatubwira ko babyifashemwo turabyandika ni ukuvuga yuko imaze gutangura icese twebwe tuyiha intumbero y'uko ikora yisunga iri hangiro ry'iterambere nayo iyo ekore doktorari ikoze yisunga ihangiro ry'iterambere nibaza ko uzotangura gushyirwa ubwa mbere abanyagihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Chris muriwe neza Chris mwiriwe mwiriwe muri hehe
ndi ngaho bujumbura mu burundi ndamukiritse umutumire arabumva murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ekome nagira mbaza akabazo ka mbere mpereye ku kuntu iniverisite y'u Burundi iri mu ma iniverisite akomeye ngaho bujumbura kaca mbaza nyakubahwa regiteri nimba bagiye kugurura nk'imiryango ku buryo yohurumbirwa cyane ndetse n'abanyafurika gusa banashaka n'abandi bo mu yindi migabane bakaza kuhiga kuko kugeza ku ino saha naho ari iniverisite ikomeye umenga imiryango siko yuguruye ku banyamahanga cyane kuko abanyamahanga bahiga sikirenga nkaca nongera ndamukeza ku iyo ntambwe iniverisite y'igihugu igeze ko kuko haruye abarundi nka benshi bashaka kubandanya kwiga baja mu mahanga nkaca ndamo mu kurangiza akabazo basa nk'aka mbere amahirwe yo kuyijamo ko yoba angana kuri bose nshatse kuvuga hariho nk'abiga ama universite public n'ababa bize ama prive yuko amahirwe angana utubazo twanje n'utu murakoze Chris reka tumuhe ijambo bishure abahinyisha kuri ivyo bibazo bitatu mubajije
arakoze yakiriye neza mugabo ari bujumbura sinzi ko ari twime nangira ngo sinabyumvise neza arabajije ati mbega imiryango yoba yuguruye kugira ngo abantu bose binjire muri porogaramu zitunganije muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane abanyamahanga ni ukuri ngira ngo ni uko atabaye hafi muri konferanse twagize harimo abanyamahanga batari bake hariho uwatwengeje abantu waho hakurya mu gihugu kibanyi Kongo yavuze ati turabakeje kubera mwuguruye iyo ekore doctorale ati mugabo sans risque de me tromper ati nibaza ko ikongorese ero majoritaire dans cette école aho rero ngira ngo nibaza ko atabivuze yibeshe nuko yabivuze azi neza yuko mu migenzo ya kaminuza y'u Burundi imiryango yamye yuguruye kandi nta muntu yigeze ashaka kwiga ngaha muri kaminuza y'u Burundi ngo bamwankire ngo nuko ari umunyamahanga hariga abakongomani hariga abakamerune hariho n'abandi baza kuri porogaramu ntono nk'abaza kwiga igifaransa muri santere dansinyema de lange cyangwa ibindi ni ukuvuga yuko imiryango ya kaminuza iruguruye haca avuga ati none abize mu mashuri y'abigenga cyangwa abize mu mashuri ya leta bose bazonganya amahirwe yo kwinjira muri iyo porogaramu ni ukuri nibaza yuko kaminuza ni iy'uburundi kandi nticagura aho rero ni umuremesha arakira kuba kwiga ibisabwa gusa nayo ahandi hoho ntawe uzoraba iyo yaciye ngo mu kugira ngo amwankire kwinjira muri iyo porogaramu kandi akwiga ibisabwa Chris turizeye ko inyishu mwazironse Chris muri hehe Chris muratwumva Chris
yego ndabumva eh ntibatubwiye aho uri ntibari batubwiye aho uri lecteur yari yabaje kumenya aho wowe uri
ndi ngaha mu gihosha mu gihosha yego mugabo nagire nongere ko je narahaciye gatoyi gisata narimo sinzi ko kutari nko kutamenya abanyamahanga mugabo twaca turaba n'amakriteri n'abarundi kugira bajeyo kuko abarokirita no mu barundi si benshi bajayo bafata abantu baronka amanota menshi ndabye ico gihe sinibaza ko hariho umunyamahanga twaba twariganye kabisa si mbo nkaca ndaba ukuntu bahahurumbira si abakorekongorewe mugabo turabye ukuntu nk'abarundi uzabumva ati bagiye sibitariya mu mayuniverisite za bene za hehe nkaca ndaba ukuntu baza muri yuniverisite y'uburundi mbona ko atari novuga gute atari ku rugero runiniya cyane ku kuntu yuniverisite izo navuga ati Chris ya programme iyo programme niyo yatangura ico ni kibazo gihambaye cyane rwose tuzoshobora kuraba tukaraba niba koko eka abantu bose abanyamahanga bahurumbira iyo universite iyo kaminuza reka ariko ndabona akanya katujanye duhe n'ijambo uh, wundi munywanyi Leopold mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega Leopold
jewe ndi ndi ngozi ngozi akazi n'akanyu k'ikirundi
Eh, ni imana irambona mani rambona murafite ikibazo murafite iciye mu biro tuga ku ijambo Eh, eh, ndamukiriza umutumire arabumva
Eh, ni ukuri jewe nagomba nagomba ashime ico gisata ni vyiza cane ariko eh, amakena sinzi ko abantu bose abantu bakene kandi usanga bazi ubwenge kuko umenga bavuze ko bazohava barihisha bakariha bivuze yuko abantu bakene bashobora kugira iyo doktora bazoshobora kubagura ko eh, umugambi mushasha wa leta uzoburana n'akaburuse abo kuri kaminuza bubu sinzi rero ko ico bazocyumvira kugira ngo nabo abantu bato bato badashobora kuronka amahera buno nyene bazobagurana hanyuma bakazoriha bahejeje murakoze murakoze cyane rwose ku kibazo kigufi eh, reka tumuhe ijambo eh, umushana Gaspard Banyankimbona
Eh, arakoze cyane leoporo mani nkambona ari ngozi Eh, abajije ati eh, iyo bijya hose hari abantu bashobora kuba baciye ubwenge eh, ariko bakaba bakenye ati none abo nabo bazobigenza gute eh, mu kugira ngo bige Eh, ni ukuri inyamba yarabikurikiranye neza eh, iri iri nyanyuga riheruka ryo gutunganya imfashanyo ihabwa eh, abanyeshure Eh, nta- ntiyigeze ikumira na gato Eh, ntiyigeze ikumira byumvikana yuko eh, ashobora eh, kuba eh, abyifuza akaba abishoboye akaba aciye ubwenge arashobora kwegera eh, nk'uko abandi bose bazobigira eh, akwegera inzego zibijejwe hanyuma zikamutunganiriza nibaza yuko aho ata kibazo kihari eh, umunyeshure yaba uwiga muri bakaloreya uwiga muri masere cyangwa se n'uwiga muri doktora bose n'abanyeshure eh, b'igihugu kandi eh, itegeko uko rimeze eh, nta na hamwe rikumira umunyeshuri wo kugira kanaka
Tu- tu- muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi Melkiade Melkiade mwiriwe neza
niyo neza Eh, muri hehe
mbonye ndi mu kirundo gusoni mu Kiru- ibuso ni mu Kirundo murafite ikibazo murafite icyumviro
ego sinashatse kandi mutumire
duga ku ijambo turakumva kubera ego sene nshashika wagira mbaze yuko nk'abantu baheze mu myaka iheze muri ansesesitini bafite uburenganzira bwo kuza kwiga muri iyi nivo sisiteme ibijyanye n'ibi bya doktora mesizi ikindi nacyo bijyanye n'amakenga mfise kubera bumva iniverisite n'abanyamahanga baza kwiyigako hari ukuntu twebwe nyine nk'uko uwo mugenzi ahejeje kuvuga ariko babivuga usanga bafatira ku manota menshi cyane rwose abantu bagiye baronka mu ishuri kuri iniverisite y'uburundi ugasanga yo kumva abanyamahanga baje kuhiga ugasanga umwengo bo barifavorize bameze nk'abafise bari- barifavorize kurusha aba- aba- aba- abarundi baba bafatiye ku mutwe mu ishuri bagiye kurarura sinzi yuko ico kibazo caba cane kurya abanyamahanga ntibazi usanga ari bubenshi cane rwose gusubiza abarundi bo tuba dufise na benshi
murakoze Melkiade mufite amakenga atandukanye n'ay'umushigantahe uh, umushigantahe Leopold ku vyerekeye abanyamahanga baba muri- bari muri kaminuza ariko reka tumuhe akanya uh, umushigantahe Gaspard Banyankimbona agira ico abishuye
Eh, arakoze cyane eh, eh, kuri iki kibazo kiwe avuga ati none ko bashobora gufatira ku manota maremare ati abanyamahanga baje burya bo ntibazaba basanga ah, baronse ah, aho twebwe tuburiye abarundi Eh, iyo ibambewe eh, iyo ibambewe eh, nibaza yuko eh, ngira ngo bariko barabicanga bafata ah, ibya porogaramu za masere bakabifatanya n'ibya doktora Eh, kuko muri doktora niko hariho urugero kanaka rw'amanota umuntu abwiza kuba yararonse aronka diplome ya master ariko haniniya igihambaye ni poroje azoba agomba gukora mu gihe aba yamaze kuronka ayo mano yo kwemererwa Eh, ico ca poroje naho hariho icyo twita konseyanshike pedagogike izozicarira ikaziga Eh, byumvikana yuko aje ari umunyamahanga akaba afise eh, iyi projet de recherche akati igiye kungura kaminuza y'u Burundi Eh, ni ukuri ni kuzomuraba ngo ni uko ari umunyamahanga ngo araronse reka ni ukuri Eh, muri ico gihe eh, niko ku yandi ma universite hari haho bagira amasysteme de quota bakadefinisa en quota pour kanje ivyo ngira ngo eh, natwe ngira ngo tuzohava tubishikeko ariko eh, ni ukuri igihambaye aha mu kuraba ibyo umuntu azoba agomba gukora dans sa recherche Eh, ico noboneraho akanya ko kuvuga ni uko natwe nka kaminuza y'u Burundi twayitunganije eh, turimo ibyo twiteze kuri iyo école doctorale ahanini iyo turiteze kwiza kudusahiriza ah, muri aba bigisha dusanzwe tubura ah, mu bifata kanaka turiteze kandi yuko biza kudufasha gusubiriza abigisha basanzwe eh, bariko barakukuruka Ah, hanyuma igasahiriza no mu yandi makaminuza ari ngaha iwacu mu burundi turazi ukuntu bigenda ah, naho nyine basanzwe atako bifashe eh, mu bigisha hanyuma kandi ikindi gihambaye ni uko iyo kaminuza izoza gufasha ah, mu gushyira imbere ubushakashatsi eh, ku neza y'iterambere Eh, urumva rero oh, ni ukuvuga yuko mu kuraba ah, ivyo abo banyeshuri bazoba bariko barashaka kwinjira bagomba kuzokora ibyo byose tuzobikorera ko eh, nibaza rero yuko nukuri ntawe uzorenganywa eh, canke ngo ahorengwe akarusho umuntu ko ari umunyamahanga canke ari umurundi ndabona akanya katujanye ariko hariho umwanya yaturindiye cyane Julius Julius mwiriwe neza E, turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye gisata eh, gice ca gatatu ca cinyigisho za kaminuza mu Burundi tukaba twatumiye recteur wa Université y'u Burundi muduwe ku ijambo kibazo canyu akanya gato cyane gose dufise akanya gato
ati murakoze cyane nge nitwa Mu- Julius ndi hano i Kigali mu Rwanda yego nashakaga kuba nabaza uyu mutumire mwatumiye turabizi ko nka hano wenda mu nko mu gihugu ah, dufite ikibazo cy'ayo maniverisite wenda nk'ibijyanye n'amaburuse baha abanyeshuri baba bagiye wenda nko kwiga baba biga mu gihugu cyangwa se wenda basaba akenshi abanyeshuri bakunda kwinubera ko buruse aba ari nkeya baha aba amafaranga babaha bo yo kwifashisha mu gihe bari muri kaminuza bari make atababashisha kuba bakwiga neza nk'uko babikwiye kuko aba ari make usanga bamwe bajya no muri ya maresitora ya make akaba yanabatera n'uburwayi none njye nagira ngo mbaze umutumire ko aho ngaho mu burundi ndumva ntabwo iyo kaminuza izigamo abanyagihugu gusa kuko ni mpuzamahanga hazazamo n'abandi baturutse mu mpande zigiye zitandukanye ku kijyanye n'imibereho umunyeshuri uzageze aho ngaho muri iyo kaminuza azajya yishakira imibereho hari ubundi buryo bazajya babafashamo wenda cyangwa Eh, Julius ndabona akanya katujanye umuha akanya akakwishura
eh, nta kibazo muduwe ku ijambo eh, recteur niba eh, mu muhe inyishu ku vyerekeye imibereho ukuntu abandi bufashwa ekari nk'abanyamahanga baje kwiga muri kaminuza mufise akanya gatoye cyane gose
Eh, ariko arakoze cyane eh, Julius ari Kigali Ah, ico nagomba kumubwira nuko ngira ngo ico novuga ko uyu munsi numva nonokewe cyane n'amaprograme Ah, ivy'uko abantu bazobaho ah, ivyo nibaza ko vyohava biba birebire cyane ico bikoze twebwe eh, nka kaminuza y'u Burundi tuzotegura programe zimeze neza hanyuma ivyo byose byoshobora gukorwa kugira ngo abaziga bazige mu buryo bwiza bashobore kuziga neza Ah, tuzobikora ariko kuri ubu mwanya nibaza yuko ah, ico ari ikibazo ngira ngo ntorandirako cyane eh, Dr Gaspard Banyankibona umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mutanga umuco cyane cyane ku vyerekeye ico gice ca gatatu c'inyigisho za kaminuza turashimiye cyane gose abantu bose ba teye akamo eka bagashikiriza ivyiyumviro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer Sule yadufashe mu bwiga bw'ivyuma na Fatu Kalera yadufashe kwige- kwegeranya ikiganiro mugire rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza